kuri uno munsi naho nyene turashimira umwami wacu kandi turazi yuko aja kuduhezagira ko yamaze kuduhezagira biciye mu ijambo ry'iwe ryera kandi ry'igiciro nk'uko twaba twabivuze amajambo y'abantu arashobora guca intege umuntu akagirira nawe umuntu akamubabaza mbere agatuma haba n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ariko ijambo ry'imana nubwo rihambara muri ryo ryama rifite ikintu cyo kutwubaka ikintu cyo kudusubizamo intege ikintu cyubaka ikintu amajambo y'abantu adashobora kuronka muri yo kandi dukorana kugira ngo twumve ijambo ry'igiciro ry'imana kandi biciye muri iryo jambo ari naryo mwema kandi rikaba ubugingo niho natwe tujya duhabwa ubugingo buvuye ku mana ubugingo buvuye ku mana duca twinjizwa mu kugomba kw'imana maze tugashobora gukomezwa mu kwizera kwacu buri gihe aho twokugurura hose muri bibiriya aho twosoma hose umwami wacu avugana natwe hariho kandi umurongo uvuga ngo mbere no mu nzira y'imanza zawe ziroranye uhoraho niho twama tukwitegeye saa mirongo irindwi na gatandatu umurongo w'umunani uko biri kose imana yamara inye imbabazi kandi imbabazi zayo iribuka imbabazi zayo kandi ikazireka zigashika kuri abo bose baje kuri yo barondera ubuhungiro kuri yo kandi bakaronka imbabazi atari ukuzirondera gusa ahubwo irareka imbabazi tukazironka atari ugukomanga gusa ariko kandi turugururirwa kandi imana yacu ntitureka ngo dukomange igihe kirekire irazi ibyo dukeneye kuvuga irazi imitima yacu kandi icyifuzo cyacu icyifuzo cyacu ni icyo kuba kuzobana nayo twumvise ijambo rikomeye cyane badusomeye abamvumereza bose ngo mwami mwami si bo bazinjira mu bwami bw'imana ntibazinjira bose mu bwami bw'imana matayo indwi mirongo irindwi na rimwe uno munsi ndatavuga ngo mwami uno munsi guhera uhereye kuwa mbere gushaka kuwa nyuma ndatabivuga narumvise umuntu umwe bavuga umuntu umwe ahantu hamwe uwo muntu yari afise imboneshakure benshi mu bizera ntazo bafise ni ukuvuga imboneshakure benshi mu bizera ntazo bafise ariko abakizikeneye kugira ngo bagire ibyo biga bakumbura bafise imwe imboneshakure imwe uko biri kose hari igikorane bakoze ngo cy'amahoro berekanye ku mbonesha kure harimo abayisilamu bakatorika n'abaporoti ku iherezo baciye bakorera ikintu bakorera hamwe ikintu bise ngo ni ingaburo yera twibajije gato ku kuntu abantu ntibazi na gato ntibatahura na gato iby'imana ishaka n'ibyo yatekanije gukora ariko naho biri uku bagaca bibaza yuko bari barakorera umwami abamuvereza bose ngo mwami mwami si bo bazokwinjira mu bwami bw'imana ariko n'abakora ukugomba kwa data wo mu ijuru musanzwe umwami wacu yaje yaraje yongera aravuga ati sinaje gukora ukugomba kwanje ariko naje gukora ukugomba k'uwantumye yohani umunani mirongo itatu n'umunani kandi ni nako bimeze kuri abo bose bakurikira umwami abo bose bari inyuma y'umwami bamukurikira turi hano kugira ngo dukore ukugomba k'umuntu runaka canke kw'ishengero runaka canke kugomba kw'idini runaka ariko niba twaravyawe n'imana vy'ukuri tugacika abahungu n'abakobwa b'imana hari ikintu kimwe gusa turi hano kugira ngo dukore ukugomba kwawe mana nicyo gituma handitswe hano ngo ngo saba mvumereza ngo mwami mwami mwami ariko n'abakora ukugomba kwa data ari mu ijuru imbere yo gukora ukugomba kw'imana bisaba yuko umuntu abanza kukumva bakakumubwira bisaba yuko umuntu abanza kumenyera uko kugomba akakumenya bisaba yuko umuntu abanza kumenya icyo imana ishaka ibyo rero bica bituzana neza na neza ku ntumbero y'ubutumwa bwiza kuva ku mana ntitwumvise amajambo n'isobanuro z'abantu ariko twumvise ijambo ry'imana kandi muri iryo jambo ry'imana haravugwamwo ukugomba kw'imana ku iherezo ry'igice kigira indwi ari naryo herezo ry'ubutumwa umwami wacu yavugiye ku musozi kuri wa musozi haravuga ngo kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ibyanditswe babo matayo indwi mirongo ibiri n'icyenda yigisha nk'ufise ububasha buvuye ku mana amajambo yiwe yari ay'ukuri yari ay'ukuri nk'uko nawe nyine yari uw'ukuri yari ayo kwizerwa yari amajambo agororotse nta cyarimo kigaragara ahubwo byari ibintu byuzuye binengesereye ariko ibyanditswe hano ku murongo wa mirongo irindwi na kane nabyo nyine byankozeho ku mutima matayo indwi mirongo irindwi na kane ngo muri icyo gituma wumva ayo majambo yanje wese akayakora akayashyira mu bikorwa icyo nicyo bashimangiye yashimangiye kuri kino kintu ngo akayakora akayashyira mu bikorwa atari kuyasobanura uko yishakiye ariko kuyashyitsa gukora icyo umwami wacu yavuze ngo asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare umunsi uzoshika isaha izoshika aho imanza z'imana amateka y'imana azoshika ku bantu bose imanza zayo zizoza nk'igihuhusi nk'ikiza nka kugikiza kiza ariko abizigiye imana n'imitima yabo yose bubatse kuri iyo kandi bakubaka ku ijambo ryayo bubatse kuri iyo bashikamye muri yo bazoguma bahagaze bemye naho hoza ibihusi bimeze gute naho hoza imiravyo imeze gute ishobora kudushikako twarabonye yuko ko ku isi naho hoza imvura hoza imvura nyinshi cyangwa ibihuhusi byose bigira intango n'iherezo ibyononekara akenshi usanga ibyubatswe byose ku rutare rukomeye biguma bihagaze neza ntibisenyuka nk'ubu twumvise umuyaga uciye muri amerika umuyaga ufite umuvuduko ukomeye cyane uyu muyaga nyine urashobora guca mu buhindi ugaca mu buhindi uwo muyaga nyine uciye muri amerika ariko muri amerika ugasanga inzu zubatse zikomeye kumura ugasanga inzu zibiri cyangwa zitatu nizo zibomotse ariko mu buhinde ho uwo muyaga uciyeho ugasanga inzu ibihumbi bibiri cyangwa ibihumbi bitatu ntizisenyuka gusa ahubwo uyu muyaga urazijyana kure kuko zitaba zifise urufatiro rukomeye ziba zifise urufatiro rudakomeye sinshobora gutanga akarorero keza kurutaho kuko ibyo bihugu uko ari bibiri ndabizi ni nako bimeze eh, mu buryo bw'impwemu ku bintu by'uburyo bw'impwemu dukeneye kuzana ibyo bintu mu buryo bw'impwemu iyo abantu batubatse neza iyo abantu batashyizeho urufatiro nk'ubwo pawuro avuga mu bikorero ba mbere cya gatatu umurongo w'icumi n'uwa cumi na rimwe ngo kuko irindi tanguriro atawundi ashobora kurishiraho atari ryashyizweho umurongo w'icumi ngo ngo ariko umuntu wese niyiyubare uko yubaka ko rero umwe wese arabe uburyo yubaka ko kuko si ugupfa kubaka gusa ahubwo no kuraba yuko wabifatishije neza bikwiye yuko i- inyubako ifata ku rufatiro ntihagire ikintu gitandukana n'ikindi ako niko kamaro ko kuvuga ijambo ry'imana nicyo ijambo ry'imana rimara mbere no muri ino minsi nariyumviriye ku kuntu abantu bashaka kwiruhisha mu nyigisho nyinshi kandi eh, niyumviriye ko pawulo yashobora kwandika kiriya gihe mu byakozwe no mu gice cya mirongo ibiri uhereye ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu akavuga ati kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'imana yagabiye byose ni umurongo wa mirongo ibiri n'indwi kuko sinabuze kubikora kiriya gihe eh, ntiyabuze kubikora ntacyo yari abuze rero turabona n'uno munsi turabona biciye mu cete gihanahanwa eh, turabona yuko umwami yatugiriye ubuntu ibintu byose twarabitondetse nk'uko bibiri yivuga nimwibaze nk'ukuntu mwene abwanamu yatondetse neza bimwe bitandatu bimatanije cya gitabo bya mbere nk'akarorero matayo mirongo ibiri na kane muri matayo mirongo ibiri na kane neza na neza muri matayo mirongo ibiri na kane ntiyabitondetse ahantu hagaragara ha- mu kirere ahubwo yabitondetse mu ijambo ry'imana risanzwe ririho aho niho yaciye abyinjiza niho yaciye abishyira aho byategerezwa kuba kandi yatubereye akarorero muri kino gihe gutondeka ibintu byose ngo birivuga kandi duca tumenya ubwo nyine yuko ari iby'ukuri ko bitonze neza atari kubera ko twabikoze ariko kuko imana yonyine ubwayo yabitondetse uko yabitegetse uko kandi iby'imana ikoze byose ibyo ivuze byose byamara iby'ukuri turashobora kubyizigira ku mana nta bintu bidahura biriho ku mana byose bizira igihe nyacyo mu buryo bwiza kandi bikajya mu kibanza nyacyo rero dushoboye guronka ikibanza cyacu kandi umwami natwe akadushyira mu kibanza cyacu muri icyo gihe rero byose bica bijya mu kibanza cyabyo maze ubutumwa bwavuye ku mana bwo mu gihe cyacu ntibuheza ngo bugire insiguro canke intumbero kiretse igihe tumenye kiretse igihe tumenye uko kugarukanwa kw'ibintu kuvuye ku mana uko gushumbasha kw'ibintu byose canke uko kuntu imana yabitondetse canke niba twaravyumvise canke niba twebwe ubwacu twarashoboye kwinjizwa muri uko kuntu imana yatondetse ibintu tukaja muri vyo iyi niyo nsiguro kandi niyo ntumbere y'ubutumwa bw'igihe c'iherezo hamaze kuvugwa ivyamwe mu w'imana ivyamwe mu yera kandi nashaka nsome imirongo ibiri yo mu gice cya mirongo ine n'umunani yesa mirongo ine n'umunani yesa mirongo ine n'umunani Mu busanzwe nashaka gusoma igice cya nyuma cy'umurongo wa cumi na gatandatu ariko nabonye kandi n'igice cya mbere cy'umurongo wa cumi na kane haranditse hano umurongo wa cumi na kane eh, saa mirongo ine n'umunani umurongo wa cumi na kane mwese nimukorane mwumve mwese nimukorane mwumve abantu benshi barakorana kugira ngo bavuge kugira ngo bavuge ubutumwa umwe wese akaba azi byinshi kurusha uwundi umwe wese akaba afite uburenganzira buruta ubw'uwundi umwe wese akaba azi ko avuga ukuri kurusha uwundi ku mana twese tubwiriza gukoranira hamwe maze tukumva 14, Vers 16, letzter Teil steht, umurongo wa cumi na gatandatu igice cya eh, nyuma cy'umurongo wa cumi na gatandatu der Herr ngo kandi none uhoraho imana seinen antumanye na mwemu wiwe sendet immer beides.
imana yamirungika ibyo bibiri yamirungika abakozi bayo n'abavugishwa nayo ariko kandi ikabarungikana ijambo ryayo kandi ikarungika mwemu wayo aherekeje iryo jambo haravugwa hano iyi ngo Ran zu mir ngo nimwigire hafi mwumve ibi dieses.
umurongo wa cumi na gatandatu ngo nimwigire hafi mwumve ibi Anfang an uhere mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho seit der Zeit uhereye aho byabereyeho ich dabei.
nariho Unser Gott tut imana yacu ikora ibyo uko ari bibiri ergehen irareka ijambo rigashika rüber, damit es iraryitwararika kugira ngo rishobore gushika kandi yama igaragara yama yigaragaza wäre yaba itari kumwe natwe ntitwobaye dukeneye kwirirwa turakoranira hamwe ntibyobaye bikenewe mbere y'uko tugaruka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na matayo nashaka mvuge ijambo rimwe ku by'ejo ku mugoroba eh, muri zaburi ijana na gatanu zaburi ijana na gatanu mu bisanzwe nari nabonye ibyo ntashimangiyeho ku murongo w'indwi hano haranditswe eh, zaburi ijana na gatanu umurongo w'indwi uhoraho niyo mana yacu ergehen amateka yiwe ari mu isi yose umurongo w'umunani yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose ijambo yashinze yama ryibuka uko urunganwe rugenda rukurikirana gushitsa ibihe igihumbi mirongo icyenda niryo sezerano yasezeranye na aburahamu indahiro yarahiye isaka umurongo w'icumi akayongera kuri yakobo ayitsindagira ngo ibe icyagezwe kuri israeli ngo ibe isezerano ry'intahava Ich habe igihe ariko im Wege von mva Madras i madras nja i new delhi Mann rechts hari umugabo yari yicaye iburyo bwanje umu indu sprach mit ihm naravuganye nawe ijambo ry'imana nongera mvugana nawe ku by'imana kandi ntimushobora kubyibaza ko mu buhindi Bewohner zwei hari ibigigwamana bibiri hari ibigigwamana bibiri ganze kuri buri muntu wese agira ibigwamana bibiri atari ikigwamana kimwe ariko bibiri igihugu cyose cyuzemo ibigwamana cyuzemwo ibigigwamana ni- babyi- babyita ngo ni imana ariko imana na intoyi imwe ngo ni imana isinziriye iyindi ngo ni imana iguma irota kandi alle ibiri muri ibyo bintu nta muntu yobyibaza nta muntu yobyibaza ko bibaho kuri twebwe twese iyo twibagije kuri bijya bishushanyo umuntu aba yumva yodahwa yo- yumva iseseme naciye mbaza uwo muntu nti ni kubera iki bose batokwizera iyo mana imwe yaremye byose kandi arishyigikiye byose kubera iki biba ngombwa yuko bizera ibigirwamana byinshi Eh, bigi- kubera ko biba ngombwa ko bizera ibigirwamana byinshi aca aravuga ati ngurazi none ngo ngo ibigirwamana ngo byarakoze ngo ibigirwamana byarakoze ku buryo eh, sogokuru aronka amafaranga menshi ngo ku buryo sogokuru yashoboye kugura inzu nyinshi ngo na data na papa wanje ngo afise ibintu byinshi kubera ko akorera iz- ivyo bigirwamana ngo yarashoboye gukora ibintu byinshi kuko akorera izo- ivyo bigirwamana ngo nanje ubwanje merewe neza kubera ivyo bigirwamana canamubwira nti umviriza mugenzi ni sokuru wawe sokuru wawe na so na wewe mumerewe neza si kubera ko musenga ibintu byapfuye cyangwa ibishushanyo ibyo ari byo byose uburyo cyangwa buriya ariko ni kubera ko mwagize icyo mukora ni ukubera mwagize icyo mukora ni kubera ko mwakoze ni nicyo gituma mumerewe neza kurusha abandi naramubwiye ikintu kimwe namubwira umviriza nti jewe ntidatandukanye nuko umeze nti jewe sinsenga ibishushanyo abantu bikoreye ariko nsenga iyaremye umuntu kandi ibyo byaramukoze ko ku mutima twarasuye kuganira narashoboye kumubwira ikindi kintu ariko ni ibintu bitumvikana bidasobanutse hanyuma kandi twaravuze ku byerekeye abisirayeli hari ibintu bimwe yavuze kandi byabaye ngombwa ko ngira icyo ndamubwiye ndamubwira nti kuba imana iriho no kuba israel nayo iriho ibyo ni ibintu bibiri bigenda bibangabanganye kuko imana yararahiye iti hamwe no kwibagira ninibagira iri hanga ibyo nageze nashinze ku ijuru no mu isi nabyo bizohagarara ntibizaba bikiriho yeremina gatatu na rimwe na gatatu na gatandatu imana yarirahiye yatoranije bujya bwoko biciye muri aburahamu isaka na yakobo kandi nuko bizoguma niko bizoguma umuntu arashobora kugira ibindi avuga akavuga ibi n'ibi na biriya ngo ntibakoze neza avuga ku bayuda imana ibyo byose yarabirabye bitaraba ku bisirayeri no ku bw'ishengero ryo mu isezerano rishasha byose yarabirabye hakiri kare imana ntiyashyizeho isezerano ifise ibyo ifatiye ko kandi n'ibyo mwenda tabaranamu ashimangira ko akabivuga mu buryo bwiza cyane igihe uhoraho yagiranira isezerano na aburahamu ntiyavuze ngo ngo uzokora ibi nanjye nzokora ibi niwakora ibi nzokora ibi niwakora ibi ngo ibi biva kuri ibi ariko ryabaye isezerano reka ndabivuge gutya ni isezerano aho umwe ari wagira icyo yiyemeza ni imana wenyine ubwayo yagishiriyeho ku bwaburahamu n'abazomukomoka ko kandi abari muri iryo sezerano ni abo amajambo y'isezerano ashikiramwo ashikako nibyo biri ko biraba mu isano rishasha umwami mbega yarakubagiwe na jewe ngo ugire icyo ukoze cyangwa ngo wemere isezerano ry'iwe ugire icyo ukoze ngo umubwire ngo ego mbega mu buntu bwayo bwinshi siho yagiranye natwe isezerano ku musaraba igorgota mbega yihane kubona yaragiranye natwe isezerano iryo sezerano mbere naho twoba turi abantu batumvira naho twocumura n'ibyo twokora byose imana ntizigera yicuza kubona yagiranye natwe iryo sezerano ishobora kubyicuza ahubwo iraduhamagara ikatubwira ngo nyegeraniriza abantu nkoraniriza abantu bagiranye nanje isezerano biciye mu kimazi hano ku isi twebwe ntitwari bwabe ariko mu buryo bw'impwemu twari turi muri kirisito gutyo rero imana yagiranye natwe isezerano yagiranye natwe isezerano hamwe na wewe na jewe igorogota kandi ni isezerano rihoraho ritava ku bikorwa byo kugororoka twoba twarakoze ariko riva ku wagize iryo sezerano arigana natwe ku bw'ubuntu turabibona ku bijyanye n'abisirayeri mose yarabivuze mu gusubira mu byagezwe ko abisirayeri bazoshwiragizwa mu bihugu byose kubwo kutumvira ariko ko bazokongera bakagarukanwa bakegeranywa ku iherezo ry'ibihe haheze imyaka ibihumbi bibiri cyangwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu iheze ku mana eh, n'akanya gato ni ni igihe gito kuko imana ihoraho kandi turabona ko inyuma y'iyo myaka yose iby'imana amajambo yayo ukugomba kwayo byose biracyari muri kubu biracyari bizima turashobora kubibona n'amaso yacu turashimira imana ku bw'ibyo ishengero naryo riri mu bigize umugambi w'agakiza k'imana yacu ku isi ibintu byose bikozwe uko akenshi turashobora kuvuga yuko abantu bagize icyo bakora tukavuga ngo abantu bagize icyo bakora ariko ni ibintu by'inyuma gusa ni ibintu tubona inyuma gusa ni ibintu tubona inyuma gusa iby'inyuma gusa imana irafise ibikoresho yari ifise yab- abavugishwa n'imana intumwa yari ifise cyangwa yari ironkeye nka kuro i- kiriya gihe yatanze itegeko y'uko urusengero rwiza gusura kubakwa kuro niwe yategetse yuko ahasura kubakwa Aba- imitima y'abantu yayirongora hakurya inzuzi zitemba Eh, birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga ngo ego eh, ngo isirayeli eh, ngo ngo wavuze ngo ntihabeho leta ya isirayeli ngo ni churchill ngo kiriya gihe ngo niwe yavuze ngo ntihabeho igihugu cya isirayeli kumbura ubirabye inyuma nuko bimeze ariko nk'uko imana ibona ibintu igihe cyari kigeze byari bikwiye yuko habaho ubwami bw'abongereza eh, baba barashwiragiye cyangwa bari ahantu hose eh, ku isi uno munsi urash- turashobora kuvuga ijambo ry'imana mu isi yose mu mu cyongereza uno munsi turavuga ijambo ry'imana mu isi yose mu cyongereza kubera ko icyo gihugu kera bwari ubwami buri ku isi yose kandi urwo rurimi rwaragiye ahantu hose abamisiyonari bagiye ku isi yose kuva mu gihe cya wesley imana hose yarategetse ibintu ibintu byose yabitondetse nk'uko byabwirizwa kuba mu gihugu cya kera rwose kibaho mm, tuvuge nk'ubuhindi sinzi ko ariko bimeze ariko eh, igice cy'abantu mu buhindi bavuga icyongereza uko niko ushobora kuvuga ijambo ry'imana ukaribwira abantu eh, muri iki gihe mbere umwami yarakoresheje ubu- intumwa ya nyuma kugira ngo ishobore kuvuga ubutumwa buvuye ku mana ishobore kuvuga ijambo ry'imana muri urwo rurimi nyene ubu rero ibyo bintu birashobora gusobanurwa mu zindi ndimi maze bigakwiragizwa bigakwiragizwa ahantu hose dufite ikintu kimwe cyonyine cyo kuvuga dufite ikintu kimwe cyonyine cyo kuvuga tuti mwami ibintu byose warabitondetse kandi warabirongoye neza cyane kumbure ko mutabishima nk'uko byari bikenewe hano ariko nimujye mu kibanza cyanjye ngiye i kayiro eh, canke nkajya muri yorodaniya canke nkajya ahandi hantu ahantu hose hariho abantu bavuga icyongereza kubera ko higeze kubaho icyo gihe eh, bakivuga cyane bavuga cyane urwo rurimi turashimira cyane imana kubona dufise ubwo buryo bwo gushobora kubwira ayo mahanga yose ijambo ubutumwa bwa nyuma buvuye ku mana muri ano majambo ari muri zaburi ijana na gatanu eh, no muri zaburi eh, ijana na gatandatu eh, igitabo kigira kane cya zaburi eh, kiba giheze eh, nk'ibindi bitabo byose bya mose eh, ah, zaburi za- zagabuwe nk'ibitabo bitanu icya gatanu eh, n'igitabo cya nyuma bitanguranwa na zaburi ijana n'indwi aha ndabona muri zaburi ijana na- na gatandatu umurongo wa cumi na kabiri zaburi ijana na gatandatu umurongo wa cumi na kabiri n'uwa cumi na gatatu haranditswe ngo maze bizera amajambo yayo baririmba ishimwe ryayo umurongo wa cumi na gatatu ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze ntibarorera kwishitsa imigabo yayo ninde ashobora kuvuga ngo aheze ibiri muri ino mirongo ibiri ku murongo wa cumi na kabiri haravuga ngo maze bizera amajambo yayo baririmba ishimwe ryayo umurongo ukurikira wa cumi na gatatu ngo ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze ntibarorera kwishitsa imigabo yayo imigabo yayo inama zayo ikintu nyamukuru ni uko dushobora kurindira mu gihe cyose imana nayo irindiriye kandi tukavuga iyo nayo ivuze tugaceceka iyo nayo icecetse tugahaguruka iyo nayo ihagurutse ariko tukaguma kandi ducecetse iyo nayo icecetse n'abantu badashobora kurindira imigabo y'imana ariko ni mu nkundire ndabivuge uno munsi mu guca bugufi kose ariko kandi ndabivuge mfite ubushizi bw'amanga imbere y'imana abo bose binjijwe mu nama z'imana mu migabo y'imana iyo nyine ubwayo nta kundi kuntu bashobora kubikora atari ukurindira izo nama z'imana iyo migabo y'imana kuko bacitse igice agace k'inama z'imana ntituri abantu gusa bavuga umugambi w'agakiza w'imana tuvuga iby'imbabazi tuvuga iby'ubuntu by'ubugingo budashira n'ibyo bintu byose ariko turi abantu nk'uko agenda byizera n'umutima wanjye wose turi abantu abo ibyo bintu byose byacitse ukuri muri bo ntidupfa kuvuga gusa ubuntu ahubwo twarabwakiriye twarabuhawe ntidupfa kuvuga gusa ubutumwa bwiza buhoraho ahubwo twarabuhawe twarabwakiriye twacitse agace k'ijambo ry'imana twacitse agace k'ubwami bw'imana kubera ko rero bimeze gutyo turashobora kurindira imigabo yayo inama zayo turemera yuko byari kuba byiza kuri twebwe ko imana ishitsa ibintu byose vuba vuba kimwe cyose kigakura ikindi bigashyika vuba vuba kandi nari gushima ko byose biba byaraheze biba byararangiye tukaba twaramaze gusanga umwami wacu tukaba twaramaze gushyika mu bwiza bwo mu ijoro ego yaba umwami yarambagije akambaza ati mbega ukeneye kuguma ku isi igihe kingana gute namubwira ibindi ariko reka nikosore no kwishyura nti n'igihe cyose uzobona biguhimbaye ku ntawe ukanimuhira mu ijoro nari niteguye kuvuga uno munsi nti urashobora kuza kutujyana ariko kuko bikwiye yuko mba imvuga kuri mu mutima na cyane cyane iyo uhagaze hano imbere bikwiye kuba imvuga kuri reka mvuge ntibibe nk'uko je ngomba ariko bibe nk'uko ugomba ukugomba kwaba ariko gukoreka kandi ko kuzokoreka twabyumvise mu ijambo ry'intangamarara sabavuga ngo saba mvumereza ngo mwami mwami ariko n'abakora ukugomba kw'imana nibo bazohagarara imbere y'imana barayubashe iyo n'ijambo ryayo bashoboye gutinya imana n'amajambo yayo kandi gutyo bazinjira mu bwiza bwayo umurongo wa cumi na gatatu zaburi ijana na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze ntibarorera kwishitsa imigabo yayo turindire ino migabo y'imana murazi yuko igihe abisirayeli basohorwa basohoka maze mose akaduga ku musozi ntibashoboye no kurindira n'iminsi mirongo ine ntibarindire yuko mose amanuka ngo agaruke umwe muri bo yaciye avuga ngo ngo ntituzi imbere n'icyo mose yabaye ngo ngo ntituzi n'iyari ngo ntituzi n'iyari ngo dukorere ngo akamana kagendera imbere yacu ngo dukorere imana igendera imbere yacu mu kanya gato aho kurindira aho kugira ngo babone iby'imana ishaka kuvuga babakoze akamasa k'izahabu mose ariko aramanuka avuye ku musozi yumva abantu bariko bararimba banezerewe cyane umengo ba- baronse intsinzi ikomeye wamenga ni akamo k'intsinzi yege abegereye aratangara abonye akamasa k'izahabu ninde ashobora gutahura ibyo bintu ninde yobitahura ntibarorereye ku imana ishyitse imigabo yayo kuri bo babona umunsi ari muremure cyane kuri bo babona igihe ari kirekire cyane Ngo- babwirizwa kugira icyo bikoreye bo nyine ubwabo babonye bo kwikorera ikintu bo nyine ubwabo hahiriwe abantu b'imana bashobora kurindira imigabo yayo wenn ihr es hören wollt, kandi nimba mukeneye kubyumva nta kindi dusigaje cyo gukora Geduld atari ukurindira atari ukwihangana atari ukwizera no kwizigira rwose ijambo ry'iwe ryera ryasoze riva mu kanwa kiwe ari naryo wenyine ubwiwe ashinze ijisho kugira ngo ashobore kwishitsa seinen Geist, um arungika imana irungika mwemu wayo kugira ngo aherekeze ijambo ryayo maze mwemu wayo ag- arigire rizima muri abo bakira ijambo ryayo umurongo wa mirongo ine na gatatu uravuga ngo zaburi ijana na gatandatu umurongo wa mirongo ine na gatatu ngo bituma ivuga ko izobahonya kandi iba yarabahoneje yaba mose uwatoranijwe nayo atahagaze imbere yayo mu gihengeri kugira ngo asubize inyuma uburake bwayo yoye kubahonya war sehr erzürnt, umwami imana yari yarakaye cyane yabarakariye cyane irakariye abo bantu batarindira imigabo yayo Eh, abo bantu bas- bafashe bagatanguza insobanuro zabo bwite bagakora ibyabo bwite bagakora ibintu byabo bwite mu bwami bw'imana nta kibanza bihafise mu bwami bw'imana ibintu wowe na jewe dushaka gukora nta kibanza bihafise mu bwami bw'imana hari ikibanza cy'iby'imana izokora n'ibyo ishaka gukora n'ibyo iriko irakora woanders ibisigaye byose birafite ikibanza cyabyo n'iki- n'aho bibwirizwa gukorerwa ahandi mal sogar der Gedanke, byaranshikiye umunsi umwe ndiyumvira ko eh, ndibaza yuko buri shengero iryo ari ryo ryose canke ishengero ryose ryigenga yose arafise igituma ariho naho yiyitirira naho tokwirirwa yiyitirira yesu kirisito Eh, buri buri shengero ryose canke buri dini ryose ryigenga nabo kwivugira ibyabo bo nyine ubwabo ntibigwe baravuga ibya yesu kirisito umuntu yovyihanganira ariko iyo umuntu avuga yuko ari mu ishengero rya yesu kirisito hanyuma ntiyumve ijambo rya yesu kirisito ntakore ivyo ijambo rya yesu kirisito rivuga hanyuma agaca yubaka ubwami bwiwe ku isi yose muri icyo gihe ntibiba ari byo ubiravye ibintu byose vyabwirizwa kwitwa izina ryabyo uno munsi eh, byose vyitwa ngo ni vya gikristo kandi nibaza yuko abantu bari bakwiye kuronka umuco bari bafite uburenganzira bwo kuronka umuco kandi turi mu gihe eh, cy'umuco abantu babwirizwa kumenya ko ibintu bababwira bidahuye n'amajambo y'imana kandi ko badashobora kuvyita ngo ni shengero ry'umwami ku murongo wa mirongo ibiri na kane haranditswe ngo mirongo mirongo na kane haranditswe ngo ngo kandi bagaya igihugu cy'igikundiro ntibizera ijambo ryayo ntibemeye isezerano ryayo ku mirongo ine na gatanu haravuga ngo ngo ariko bidodombera mu mahema yabo ntibumvira uhoraho ntibumvira ibyo uhoraho yabategetse ntibumvira ibyo uhoraho yabategetse ego niko byagenze kubera ko batarorereye gushitswa kw'imigabo yayo niko bya- nivyo byaciye biko- bivamwo baciye bafata ivyumviro vyabo bwite bafata bafata batanguza integuro zabo bwite baca baca- baca bashaka gukora ibintu nk'uko bishakiye hanyuma hacavugwa yuko ngo baca bagaya igihugu cy'igikundiro amaso yabo bari bayahanze ku byo bo bari ko barakora ntibari bayahanze ku by'imana yari yarabasezeraniye kandi nibyo biri ko biraba muri kino gihe muri kino gihe mwebwe ubwanyu ni mu birabe cyangwa musinzi cyangwa mureke ariko byose biri ko birasubira kumera nk'uko byagenze imwe mu gusenga ibigwamana iri mu bantu rero barareka bibiri ikaguma yugaye bagaca bavuga bifashe neza ngo nta n'umwe ngo yigeze ayitahura nta n'umwe yigeze ayitahura kumbure ko ari ibyo ariko ninde ashobora kumbwira yuko umuntu ayitahura kandi imana yarahishuye ijambo ryayo kandi igatanga umuco ninde ashobora kumbwira ko ntayitahura reka dufate yuko byo bari ibyo ibyo bavuga reka tubyemere umunezero wacu ntushobora kutubuza kuba twaratahuye ibintu byinshi byo mu byanditswe byera ariko n'imitima iciye bugufi turashobora kwatura twese hamwe ko tumaze guhishurirwa by'ukuri ijambo ryayo ubu turashobora gutahura aho dusoma hose amaso yacu aruguruka imitima yacu nayo ikuzura ni umuco ni uguhishurirwa ni inyigisho ni ugukosorwa aho dusoma hose aho twuguriye hose aho twuguriye hose bibiriya muri icyo gihe rero umuntu rero avuze ngo ngo ntitwatawe ijambo ry'imana nk'uko byari bimeze mbere mvuga nti yego niko byagenze ariko umuntu avuze ngo ngo reka dufate yuko ngo tutabitahura ngo muri icyo gihe rero ngo twugare bibiriya ntituyitahura cyane mvuga nti oya oya oya kuko imana ni imana y'ijambo ryayo kandi yarungitse uvugishwa nayo jambo kugira ngo amurike dushobore kubona rino jambo kuva mu itangure gushyira mu byahishuwe hano kandi ashobore kutumenyesha imigabo yose y'imana kandi turiteguye kurindira kurorera imigabo y'imana turiteguye kudahagarika umutima kudata umutwe kudata umutwe ngo dutangure gukora akamasa k'izahabu hano hariya naho dukore ikimasa cy'umuringa ariko turindire dutekereje ko isaha y'imana yacu ishika by'ukuri kandi turabona rero twebwe ubwacu turabibona yuko turabona ko tumeze nk'uko byari byaravuzwe turabona ko turi igice turabona ko turi agace k'agakiza k'imana muri kino gihe ndabyizera mfise ubushizi bw'amanga nk'uko byari kiriya gihe kandi niko bizohora mose ntiyagiye muri egiputa kugira ngo ajyane ubutumwa ashyiriye abantu ariko kwari kugira ngo hashike muri we isezerano imana yari yarasezeraniye umukunzi we w'aburahamu maze imana icikora inkuru z'agakiza n'abo bantu kandi niko bwiza kumera muri kino gihe si ibintu byo gupfa kuvuga gusa ibintu nyine umuntu apfa kuvuga gutyo gusa ibintu umuntu avuga ariko ni ikintu ubwacyo cyasezeranywe Mose yagiye muri egiputa atari kugira ngo ajyane ubutumwa gusa bwo kubohora abantu bwo kubohora abantu ariko kwari kugira ngo wenyine ubwiwe wenyine ubwiwe ashobore kubohoka ashobore kubohoka kandi afashijwe n'imana ashobore kubona yuko ijambo ry'imana rishikijwe ni nabyo biri kubiraho muri kino gihe ariko ndabasabye ano majyambo muyafate nkama kandi nanjye ndayafata nkama ku murongo wa mirongo ine na kane zaburi ijana na gatandatu mirongo mirongo na kane ngo kandi bagaya igihugu cy'igikundiro ntibizera ijambo ryayo ntibizera isezerano ryayo murazi murazi none isezerano rikomeye dufise ni isezerano rivuga ku kugaruka k'umwami kandi abantu eh, bakora ibi canke biriya bapfa ibyo bikoreye muri kino gihe eh, canke bishingira ibihe bategerezwa bemera canke banka uko bigenda kose bazosomanura mu kwizera kwabo ego nivyo ntibazobibwira abandi ariko ibwina muri bo baramaze gusoma nturi baramaze gusoma nturi burundu baramaze guta umutwe barataye inzira kubera ko basuzuguye isezerano nyamukuru ry'imana kandi iryo sezerano rikuru ry'imana rivuga ku kugaruka k'umwami n'umukiza wacu mukundwa niho duca dusoma no majambo ava mu kanwa kayo bwi- kiyo bwite ngo igihe isaha n'igihe nta muntu n'umwe abizi yaba umwana w'umuntu cyangwa abamarayika bari mu ijuru rero ni ku bw'ubuntu bw'imana ibyo biri muri mariko cumi na gatatu mirongo wa mirongo itatu na kabiri ni ku bw'ubuntu bw'imana twashyizwe mu mugambi w'imana w'agakiza mu mugambi w'agakiza ntitwidodombe ntidukore ibyacu bwite ariko tuzigame ijambo twumvise mu mitima yacu kandi turindire reka dusome umurongo wa mirongo itatu na kabiri n'umurongo itatu na gatatu kandi barakiriza uhoraho ku mazi y'imeriba bituma mose aterwa ibyago ku bwabo tatu na gatatu kuko bahagararije mwemu w'uhoraho bituma mose avugisha akanwa kiwe ibitabere yabikoze atavyiyumviriye ko ibi navyo kuko bagararije mwemu w'imana kandi nawe akavugisha akanwa kiwe ibitabereye imana yaciye irakarira mose kuko abantu bari bavuye mu by'imana yageze kandi yari yarakaye kuko mwe mu w'imana mu mutima we yarashinga intahe yuko ibintu bitari ko bigenda neza kandi ko ibintu bitari bikimeze nk'uko imana yari yatunganije ibintu ntibari bakibona ibintu ntibari bakibona isezerano ariko bo bibonera ibyo bo nyine ubwabo bariko barakora aho niho baraba aho niho bariko baratambira mose ku bwabo yaciye arakara arashavura ararakara aca ararakara kandi ubusanzwe yari umuntu w'umunyamahoro yabonetse ku isi nk'uko byanditswe mu guharura cumi na kabiri umurongo wa gatatu yamara eh, yarabonye yarabonye eh, uko igikorwa yari yarahawe kivuye ku mana cyagenze ibyo imana yari yarageze byategerezwa gushitswa biciye mu bukozi bwiwe byarahindutse mu kanya nk'ako kubita urugohe maze bi- bicika ibintu bibabaje cyane maze arababara umutima yaragize ingorane zikomeye eh, mbere byaratuma igihe yahunga afise imyaka mirongo ine maze agashobora kuronka aho yikinga kurusha mu gihe ibintu byariko biraba muri kanya kanya ikibazo rero jeni ibaza ni igikurikira mwibaza yuko uno munsi turi hano kugira ngo tuvuge ibya mose n'abisirayeli Eh, mwibaza ko turi ngaha kugira ngo tuvuge ibyabaye kiriya gihe canke twaratahuye ko imana iri kivugana natwe uno munsi twarabitahuye twaratahuye yuko iri kivuga uko ibintu bimeze muri kano kanya mbega twaratahuye ibyo reka tugaruke kuri timoteo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu ibyanditswe byose byahumetswe n'imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu kubera iki ibi bintu byose byanditswe kugira ngo tumenye gusa ibyo abantu bakoze cyangwa kugira ngo tubikuremo icigwa ku makosa yose bakoze kandi maze dushobore kuvuga tuti mwami wo kwizigirwa ngirira imbabazi nutureke turindire imigabo yawe inama zawe byafata iminsi mirongo ine cyangwa byafata imyaka mirongo ine ibyo ntacyo bitwaye mwami nufashe ninjire mu mugambi wawe nunyize mu mugambi wawe nunyemerere ninjire mu buruhukiro muri wewe kuko wampamagaye kugira ngo nsohoke ndi uwawe muri kino gihe no mu gihe gihoraho kiriya gihe eh, ibyo bakoze byose ibyo bakoze byose bonyine ubwabo icyo byazanye mu nyuma byahavuye bizana uburake bw'imana kuri bo maze baca batangura kwidodomba ntibashoboye kwizera isezerano ahubwo baridodombye mu mahema yabo mbega uno munsi biratandukanye uno munsi abantu ntibizera by'ukuri isezerano ry'imana rya kino gihe ntibaryizera abantu babona umengo ibintu biri ko bigenda buke buke hanyuma bagaca baguma imuhira iwabo bagatuma bidodomba ku bintu byose baguma mu mahema yabo bidodomba oya imana itugire abantu bakoraniye imbere y'inyonga zayo itugire abantu batidodomba badasuzugura isezerano ryayo ni mu nkundire nshimangire kuri kino kintu igihe petero avuga mu butumwa yavuze inyuma y'umunsi wa pantikoti byakozwe n'umwaka atatu mirongo mirongo na rimwe ngo birakwiye ko ijuru rimugumya rigumya yesu gushika ku gihe cyo kugarukanwa kw'ibintu byose gushumbusha kw'ibintu byose kugira ngo ibihe by'impemburo bishobore kuza imana ishobore kugarukana ibintu byose nk'uko yavuze nk'uko yavuze iciye mu kanwa k'abasabyi bayo ivugisha rero ndashobora kuvuga ndashobora kuvuga ntihenze ndashobora kuvuga ntihenze ko umwami wacu yafatanije ibyo kugaruka kw'iwe abifatanya no gushumbushwa kw'ibintu byose agufatanya no kugarukana kw'ibintu byose nk'uko imana yari yabishinze mu ishengero ryayo ukugaruka kwayo gufatanya n'ibyo bintu mbega niko bimeze cyangwa siko bimeze mwibaza yuko umwami azogaruka mu gihe twese tuzoba turi mu mahema yacu umwe wese ariko aridodomba uko yishakiye avuga ngo ibi ntibimeze neza ngo ibi ntibimeze neza ubirabye mose ntiyari mose abantu nibo batashoboye kurindira kurorera imigabo y'imana abantu nibo batubasha uko imana yari yatondetse ibintu uko yari yapanze ibintu abantu nibo batizeye isezerano ryayo hanyuma baca batangura kwidodombera mu mahema yabo hanyuma uburake bw'imana bubaca baza ko kandi yashaka kubahonya bose mose nk'uko mwene ataburanama bivuga ni kirisito muri mose yaciye ajya mu gihengeri arabasabira akajya mu gihengeri arabasengera avuga ati yewe uhoraho ntuhonye bano bantu abo wasohoje ukuboko kubanguye kandi kw'inkomezi mose mose niwe yagiye mu gihengeri kuri abo bose kuri abo bose bari bagiye mu mahema bicara mu mahema baca batangura kwidodomba na cyane cyane kuri abo abo nyine abo nyine nibo yagiriye mu gihengeri reka ndabisubiremo rino jambo ryanditse muri zaburi dawidi sinzi imyaka yabayeho inyuma y'ibyo ibyo bimaze kuba yamara yarongorewe namwe mu imana igihe byamaze jewe ntibindaba kano kanya si jewe biraba ariko imana yaritwararitse byose kugira ngo imana yaritwararitse byose kugira ngo byandikwe kugira ngo byose byandikwe kugira ngo dushobore kubikuramwo icigwa mbega twarabikuyemo icigwa nicyo kibazo gikomeye mbega ibyo bintu twarabikuyemo icigwa ibyo bintu byose eh, byatumye uburake bw'imana buza Ich sage jetzt, ndavuze muri kano kanya ko werden wir nicht in niba atari ko bimeze ntidushobora kwinjizwa mu migabo y'imana mu nama z'imana ntidushobora kwinjizwa mu migambi y'imana mu migabo y'imana mu mugambi w'imana mwibaze uko kwidogomba uko kwidodomba kose n'ayo majambo yose hanyuma umuntu akaza imbere y'inyonga z'imana mu mugambi wayo hanyuma umuntu akaza mu gihugu cy'isezerano eh, yidodombye nk'uko afise iyo uko kwidodomba kose nta muntu ari gushobora kubyibaza ntibyari no gushoboka baragararije namwe mu w'imana mein hanyuma hanyuma nubwo bimeze uko eh, ugaca wibaza ngo uhagaze neza naho numvise havugwa yuko aroni yoba yarasabye imbabazi kubona yarakoze akamasa k'izahabu sindigera nsoma yuko eh, yuko boba bari- barisuzumye bakihana bakemera iryo kosa ko icyo kintu bakoze kitari cyiza hanyuma ngo ngo ku mazi y'imeriba niko twasubiye muri zaburi ijana na gatandatu mirongo itatu na kabiri ngo kandi barakiriza uhoraho ku mazi y'imeriba bituma mose aterwa ibyago ku bwabo mirongo itatu na gatatu kuko bagararije mwe mu uhoraho bituma mose avugisha akanwa kiwe ibitabereye turabona hano ibice bishikira ibice bishikira abakozi b'imana eh, bahamagawe bahamagawe n'imana turabona ibice bibashikira abantu bahamagawe n'imana ibice bibashikira muri nta muntu n'umwe agendera kuri ino si a- ata- a- a- umuntu akiri ku ino si aba akiri umuntu ntashobora kubura utuntu ntashobora kubura utuntu uwo muga yako ariko umurongo wa mirongo ine na gatanu uravuga ngo zaburi ya mirongo- ijana na gatandatu umurongo wa mirongo ine na gatandatu ine na gatanu ngo aribuka isezerano yabasezeraniye agarukana umutima nk'uko isinzi ry'imbabazi ziwe ziri agarukana umutima nk'uko isinzi ry'imbabazi ziwe ziri na gatandatu agatuma batera akagongwe ababajanye kw'inyagano bose nubwo byari bimeze gutyo iherezo ryabaye ryiza ubuntu n'imbabazi by'imana eh, ntibitahuritse verstanden werden.
ntibitahuritse umuntu umwe wese muri twebwe ntashobora kubitahura yamara Mit seinem Volke ausgeführt.
uhoraho yarashikije imigabo yiwe ku bantu biwe ku iherezo hariho ikintu gisa n'isengesho zaburi ijana na gatandatu mirongo ine- mirongo ine n'indwi ngo udukize uhoraho mana yacu udutororokanye mu mahanga kugira ngo dushime izina ryawe ryera Deinen twirate ishimwe ryawe sei der Herr.
mirongo n'umunani uhoraho imana y'abisirayeli ntashemagizwe nk'uko vyamye uhereye hose ugashitsa ibihe bidashira kandi abantu bose ntibavuge bati amen haleluya mbega ibisi vyiza agahemwe
Dass Gott ko ku ruhande rumwe imana seinen Ratschluss bestimmt hatte, imana yararongoye ibintu byose nk'uko imigabo yayo yari iri nk'uko inama zayo zari zimeze ku rundi ruhande naho turabona uburake bwayo ko bwahwamye kandi ko imbabazi zayo zabashitse ko und sein imbabazi zayo zarongeye kubashika ko yongera asura iregeranya abantu bayo irabagarukana iribuka isezerano yari yarasezeranye isezerano yari yarasezeranye natwe natwe nivyo twivuga ko nivyo dusaba kuri bene data na bashiki bacu mm, dusangiye ukwizera imana iribuka isezerano ryayo izobabarira izotubabarira izotugarukana twese izokongera itwegeranye izokongera iturongora ibintu byose tubikora neza kugira ngo izina ryayo ryera rishimwe amen aufstehen und duhaguruke dusenge ndazi yuko gelesen habe, ntasomye muri matayo dem Herrn und der Leiter.
ariko nakurikiye gusa uburongozi bw'umwami nabwiriza gukore- gu- gukurikira uburongozi bw'umwami ru- nabwiriza gu- eh, gukurikira uburongozi bwa mwemu ngaceceka imbere y'umwami vor unsere Augen des ninde yashize uno munsi ninde yashize uno munsi imbere y'amaso yacu kumbure kurusha ibindi bihe byabayeho was jetzt
Ah, ni ukuvuga ibiriko biraba muri kino gihe ibiriko biraba muri kino gihe eh, ni nk'ibyabaye kiriya gihe imana ifise umugambi wayo kandi ifise imigabo yayo imana ifise ukugomba kwayo imana irafise amasezerano yayo imana irafise n'abantu bayo imana irafise intumwa zayo ibintu byose yarabitondetse neza ibintu byose yabitondetse neza cyane kandi ikeneye ko twebwe abantu bayo ku iherezo ry'ibihe mu gihe ibintu byose biri biragenda nabi umwe wese akaba ari mu ihema ry'iwe bwite akaba ari mu ihema ry'iwe bwite ariko aridodomba imana ikeneye kutwegeranya ikeneye gukoranya abantu bayo ngo bajye hamwe bakoranire hamwe abantu bagiranira bisezerano abantu uko biri kose naho bari mu nzira zabo n'ingingo zabo bwite nubwo abantu bariko barananirwa nubwo hari ibyabananiye nubwo bariko baridodomba ikeneye yuko bumva umuhamagaro ikeneye yuko bihana bagaruke bakoranire hamwe kugira ngo kugira ngo bace bugufi imbere y'uhoraho hari ikintu kimwe tuzi mu gihe cyose umuntu wese azoguma mu gahema kiwe akaguma mu byiyumviro byiwe bwite muri icyo gihe nta buryo buzoba buhari bwo gushobora kurongorwa ngo dushobore kwinjizwa mu nama z'imana ntibizoshoboka mu mugambi w'imana iyo twiteguye kuza imbere y'inyonga z'imana z'uhoraho umwami wacu ari nawe yagiraniye natwe isezerano ku musaraba igorogota kandi tukaba twarumvise n'imitima yacu yose amajambo arimo iryo sezerano tugashobora kwakira amasezerano mu kwizera tukaguma tuyarimbura ko mitima yacu kandi tukayazigama muri icyo gihe honyine niho umwami azoshobora kubaka ishengero ry'iwe ibi ntimubifate nk'aho umenga twafashe uruhande twegamiye ko gusa twagiye ku ruhande rumwe ntimubifate nk'aho umengo ni uruhande twegamiye ko ahubwo mubirabe nk'uko imana ibona ibintu natwe tubwirizwa guca urubanza tukaraba ibintu muri kino gihe nk'uko imana ibibona imana ni ibiduhe imana ibime ibihe twebwe twese ibihe n'abo bose basabagiriye ahantu hariya kugira ngo twibuke amajambo ari mu isezerano yadusezeraniye tube twiteguye guheba ibikorwa byose twebwe ubwacu twikorera kugira ngo dugire umugabane ku gikorwa imana iri kirakora igikorwa imana iri kirakora kandi iri kirasozera muri ino minsi bihuje n'ijambo ryayo abo bose mu mitima yabo imana ishobora gushitsa iyo ngingo bazogira umugabane ku gikorwa cy'imana ukutizera kwacu kose ukwidodomba kwacu kose inzira zacu zose n'ibikorwa byacu bwite ubugararizi bwacu bwose muri icyo gihe buzibagirwa maze imana ice yibuka ijambo ryayo yongere yibuke abantu bayo bari mu isezerano ryayo ijambo ryayo n'abantu bari mu isezerano ryayo uno munsi umwami wacu yavuganye natwe mu mvugo itomoye biciye muri rino jambo ntari nshaka no kuvuga ko sinanifite umugambi wo kuvuga rino jambo uno munsi uno munsi uno munsi uno munsi iki turagishinga ni igikorwa cy'imana muri kino gihe cyacu harahiriwe umuntu abimenya ashobora kubitahura atibaza mu mutima wiwe ngo ngo ni jewe yariko aravuga ko Großer Gott, ewe mani ikomeye ihambaye nashaka guhagarara hano möchte maze ndagusabe ubudahumeka ngusabire hano hantu ubudahumeka kugira ngo utahuze abantu bose utahuze abantu bose abantu bose bari mu bagize aba- bari mu bagize bari mu bawe ko ata- am- ko ntahuze abantu yuko ata muntu n'umwe ariko aravuga iby'iwe bwite hano nta muntu ariko aravuga iby'iwe bwite ariko wewe ubwawe mwami ni wowe uri kuravuga ni wowe uri kuravuga mu izina ryawe bwite uri kuvuga ibyawe uri kuvuga ubwira abantu bawe uciye mu ijambo ryawe na mwemu wawe mwami sind imitima verhärtet worden.
imitima yarakomantaye ndagusavye Mach es mana ndagusavye uyoroshe woroshe iyi mitima mu kubagenderera mu buntu bwawe Geistes aus.
ubasuke ko mwemu Feuer Gottes begleitet umanure n'umuriro w'imana mwami deinen Geist auf numanure mwemu wawe ku ishengero ryawe mwami wo kwizigirwa nuduhezagire alle.
kandi uhezagire abo bose bagukunda kandi bakunda ijambo ryawe Wir gemeinsam ese icyoma twese hamwe nk'abantu bawe tugashobora gukuramo icigwa muri rino jambo ry'imana Herr, ich Mwami, beuge mich vor dir ndaciye bugufi imbere yawe unbedacht aho etwas mm, nari gushobora kugira icyo mvuze ntakiyumviriye ko mana nkagira icyo nab- noba navuze nta- ntabanje kwiyumvira ntabanje kukirimbura ndagusabye jewe ubwanje ndasabiye n'inzu yanje n'abo mu nzu yanje ndasabiye n'ishengero ryawe ryose mwami ndasabiye n'abo bose bahonjeje ku gikombe cy'agakiza ndasengeye abo bose bahamagawe kugira ngo bashobore gusohoka barongowe kugira ngo bashobore gusohoka nutugirire imbabazi kandi utugirire ubuntu bwo gushobora kumva ibyo uri kuravuga umwe wese atahure urukundo atahure ukuntu uvugana natwe mu rukundo kandi du es mit atahure ukuntu ufise imigabo myiza kuri twebwe mwami wo kwizigirwa nibuke isezerano ryawe wibuke abantu bawe nuturabe biciye mu maraso yo kwiyuzuza uturabe biciye mu maraso y'umwagazi w'intama nutubabarire nutwuhagire kandi utweze ntuduharure ko ikintu na kimwe ntuharure ku muntu n'umwe ikintu na kimwe ntagire ikintu na kimwe uharura ku muntu n'umwe mwami nudufashe kugira ngo ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu tuzoshobore guhabwa ubuntu dushobore guhabwa ibihe by'impemburo kandi duhabwe imbabazi zivuye ku mana
so tief dringend imbabazi nyinshi zishitse und in ku buryo ibintu byose bija mu kibanza cyabyo Herr, damit dir Ehre nk'uko byari bimeze mu gihe mu gihe cya mbere mu ishengero rya mbere mwami nukore ku buryo uhabwa icubahiro kandi ijambo ryawe rigaragara ko ari iry'ukuri ndagushimiye denn du hast es gesagt.
ko bizogenda uko nyine kuko waravuze kuko warabivuze kandi sinidodomba ndizera ijambo ry'isezerano ryawe Dafür ndabigushimiye dich, kandi ndagusavye uduhezagire
Volk, jewe n'abantu bawe mu butunzi bw'ubuntu bwawe mu izina rya yesu amen